iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi wa gatatu itariki zitanu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka ikaze mwese mu biganiro byacu tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave mu gitondo mutwumvira kuri metero mirongo ibiri na gatanu canke mirongo itatu na rimwe canke mirongo ine na rimwe ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kaze mwese bambesheye ngo nandikishije umuhutu kandi njyewe ngenda kudepoza ku ntara navuze ko ndi umututsi umuntu acamara ngaho iminsi ngaho iminsi itatu yose arayimara adakora akazi iminsi itatu iheze batwuriza imodoka nyine ya gisirikare dushyira ku ntara bambwiwe na benshi yuko ndi umu- ndi umuhutu kandi ndi umututsi ati tubwira nyiri cyo turavamo umuntu baba batwandikiye imitsi w'igisirikare yagize impaga impuzu yagize sisi cyo turazikura cyo twambara nyine impuzu za gisi- za- za gisivili abo ni bamwe mu misore iherutse kwirukanwa mu gisirikare yagirizwa ko yabeshe ku bwoko bwayo mu kwinjira mu gisirikare iyo nkuru hamwe n'izerekeye amatora y'abadepite mu rwanda hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise mwaramutse uriyana turahera muri kongo umugambwe mrc wa jean pierre bemba uragabisha ko ku nyungu z'igihugu ugiye gufata ingingo zikomeye inyuma y'aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro imukuriye mu higanwa ryo kurondera uzosubirira perezida joseph kabila muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingingo yashyikirijwe ku munsi wa mbere sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaramu yarakumiriye bemba ku rutonde rw'abakandida bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kw'icumi na kabiri umwagiriza imwagiriza gufumbatisha ibyabona mu rubanza ariko araburanishwa na sepeyi mrc uvuga ko ugiye gukorana n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo gutegura urutonde rw'ibyo bagiye gukora kugira basubize abakongomani ubwigenge bwabo banyazwe ibyo byashyikirijwe mu nama yahuje ibiro bya politike by'uwo mugambwe ejo ku munsi wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ryarashoboye gutunganya ibiganiro byashyitse ku guhagarika intambara yari imaze indwi mu mugwa mukuru wa libiya tripoli iryo tangazo ryo ku munsi wa kabiri ryashyikirijwe inyuma y'aho abategetsi ba libiya bashyikirije ko aba- abafuye muri uko gutana mu mitwe bashika kuri mirongo itandatu n'umwe abandi batari bake barakomereka leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa n'ubutaliyano barashima ayo masezerano yo guhagarika intambara bagahamagarira impande zirwana kwirinda gukora icyo cyose cyoza gisubiza inyuma ayo masezerano mwamenya ko izo ntambara zatanguye i tripoli ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi k'umunani inyuma y'aho umuhari witwaje ibirwanisho ufise ikirindiro itarhuna ku birometero mirongo itandatu na bitanu mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru tripoli ugabiye igitero ku wundi muhari bidas- bisanzwe bidacana uwaka abahuza ba oni batangaje ejo kuwa kabiri ko ikibuga cy'indege cy'i tripoli gishobora kuzosubira kugururwa ariko nta gihe batanze leta z'ubumwe za amerika zemeye ko zizokwishura neza kandi mu buryo butomoye mu gihe igihugu ca siriya cokoresha ibirwanisho vy'ubumara mu ntara ya idlibe ikirindiro ca nyuma c'abarwanya leta ya siriya ibiro vya white house eh, vyashikirije ejo kuwa kabiri ko biriko birakurikiranira hafi ibibera muri idlibe aho bivuga ko abanyagihugu b'inzirakarengane bashika ku mamiliyoni bafise ubwoba vy'ibi- bw'ibitero bya perezida bashar al assad amerika yavuze ko izobandanya ikorana n'ibihugu bicuditse mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama mu ntambara yo muri siriya hisunzwe ibyemezo bizoshikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri oni niki hari yashikirije ko inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano izokorana kuri uyu wa gatanu uza kugira bavugane kuri ico kibazo aha muri amerika kandi abanyagihugu baharurwa mu bihumbi amajana baba ku nkengera z'amazi mu bumanuko bwa leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri bariko baratekera imisenyi mu mifuko bapakira ibifungurwa bi- bitegurira guhunga igihuhusi kivanze n'imvura cyiswe gordone bivugwa ko kiriko kigana ako karere amareta agabishwa muri icyo gihuhusi ni louisiana mississippi alabama na florida imvura igera kuri santimetero mirongo itatu niyo yitezwe mu bice bimwe bimwe haga- hakagabishwa ko n'abantu bashobora kuhasiga ubuzima amashyirahamwe y'ibitoro arashobora nayo nyine kugara perezida donald trump avuga ko leta yiwe yiteze gufasha mu bikorwa byo kugarukira kubo icyo gihuhusi kizohitana umuntu umwe nawe yaratangajwe ko yapfuye abatari bake eh, barakomereka ni nyuma y'aho baguwe ko n'ikiraro mu gisagara ca kolkata mu buseruko bw'ubuhindi ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko n'imodokari zakorokanye n'ico gitarurwa abategetsi muri ako karere batangaza ko umuntu umwe yapfuye abandi cumi n'icenda barakomereka kandi abandi barashoboye bashobora nabo kuba barahambwe n'ibisigarira by'ico gitarurwa ibyo bibaye mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ikindi kiraro kitari bwahere kubakwa muri ico gihugu nyene ca- c'ubuhindi casenyutse abantu mirongo ibiri na batandatu bahasiga ubuzima abandi batari bake barakomereka
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije mu rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yayitangaje imyanya imigwi ya politike yaronse mu matora y'abadepite yabaye ejo bundi ku munsi wa mbere nivyo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa agiye kudushikiriza ufatiye ku bimaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda ku byavuye mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yabaye kuva ku itariki ebyiri kugeza ku enye z'uku kwezi kwa cyenda biragaragaza ko ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi n'andi mashyaka bihurije hamwe bongeye gutsinda amatora ku bwiganze mu myanya mirongo itanu n'itatu y'abadepite mu cyiciro rusange begukanye imyanya mirongo ine ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza psd ryatsindiye imyanya itanu rikurikirwa n'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa muntu pr naryo ryatsindiye imyanya ine ayo mashyaka niyo yari amaze imyaka makumyabiri n'ine mu nteko ishinga amategeko no mu butegetsi muri rusange igishya muri aya matora noneho ku nshuro ya mbere hinjiyemo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ayo nayo ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party n'ishyaka PS imberakuri buri shyaka muri ayo mashya ryatsindiye imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko nk'uko bitangazwa na Profeseri Kalisa Mbanda perezida wa komisiyo y'amatora Green Party itsindira imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite naho PS imberakuri itsindira imyanya ibiri ibyo turabivuga by'agateganyo ijwi rya Amerika ikimara kumva ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo yavuganye n'abayobozi b'amashyaka mashya yinjiye mu nteko ishinga amategeko by'agateganyo nahereye kuri perezida wa Green Party bwana Frank Habineza mbanza kumubaza uko yakiriye ibyavuye mu matora Ah, turabyishimiye kuba ko aribwo bwa mbere ishyaka ryacu ryinjiye mu nteko ishyaka rya opozisiyo ni urwego rwiza Ah, ni ikintu kiba tugezeho ariko twizeye kubona imyanya myinshi ntabwo twayibonye ariko ibyo twabonye turabishimiye ibitekerezo byanyu mwagiye muvuga mu migabo n'imigambi yanyu mwiyamamaza abanyarwanda babyitege ko ariko bizakomeza niko bimeze rwose bi- ibyo twi- twa- twijije abanyarwanda byose tugiye ku noneho kureba ukuntu tubishyira mu bikorwa tuganira n'andi- n'indi mico ya politike ya tuzabona nayo mu nteko twijeje abanyarwanda ibijyanye no gukuraho umusoro w'ubutaka kugira ngo ubutaka bube ubwabo n'ibindi byose twijeje abanyarwanda rwose ntabwo tuzabaveba tuzakomeza kubishyira imbere kandi eh, nta kabuza bizagerwaho nkimara kumva uruhande rwa Green Party nakomereje ku ruhande rwa PS imberakuri nabwo mvugana na perezida waryo madame Christine Mukabunane nawe ati abyakiriye neza kandi twashoboye kubonamo gatanu ku ijana twari nyine twashimiye aba- abadutoye n'abadufashije bose nk'abayobozi b'inzego z'ibanze bakoroherezaga mu kwiyamamaza n'abandi bose bafatanyabikorwa umuntu yavuga ngo imigabo n'imigambi namwe mwari mufite mugeze mu nteko ishinga amategeko nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bizakomeza Eh, bizakomeza cyane ndetse ahubwo bigiye kugira imbaraga kuko nibura tubonye imyanya igaragara yo kubivugiramo ayo mashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko ari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yombi amaze imyaka icyenda ahatanira kujya mu butegetsi ibi rero bishobora gufatwa nk'inkuru nziza kuri aya mashyaka ariko nanone no mu mboni y'amahanga kuba aya mashyaka yavutse nyuma ya jenoside abonye ibyicaro mu nteko kuko ubutegetsi bwa perezida kagame bwakunze kunengerwa ku gucecekesha abatavuga rumwe nabwo perezida wa komisiyo y'amatora yanatangaje by'agateganya abatorewe guhagararira abafite ubumuga n'urubyiruko ku ruhande rw'abafite ubumuga hari bwana eugene musorini naho ku rubyiruko hari bwana ernest kamanzi na christine maniriho muri aya matora nta mukandida wigenga wabashije kugeza ku ijwi rimwe ku ijana bose uko ari bane batahiyaho kuri uyu wa kabiri kandi hanabaye amatora ku cyiciro cy'abagore bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko komisiyo y'amatora iravuga ko yose yagenze neza ariko ko amajwi yose yo mu ntara atarabageraho ngo babashe kumenya ibyavuye muri aya matora y'abagore abatoye hari icyo biteze ku bazabahagararira kuri iyi manda ni ukureba imbere cyane ni ugukora umuvuduko cya cyizere tuba twagiriwe nk'abagore bakagisigasira ku buryo bagomba gukora ibidasanzwe kugira ngo icyizere igihugu cyahaye umugore koko bagumize bakibone ngende icyo nifuza ko bazasigasira agaciro baba bahawe abo tugiye gutora turabifuza ko bazatuvuganira nk'abagore tukaba mu bwigunge tukaba abadamu mbese bahagarariwe dukomeye muri byose nakwibutsa ko kugeza ubu mu badepite mirongo inani hasigaye abadepite makumyabiri na bane bataramenyekana bazaba bahagarariye abagore muri mirongo itatu ku ijana byabo ukurikije ibyagaragaye muri manda icyuye igihe fpr n'andi mashyaka bihurije hamwe batakaje umwanya umwe psd yatakaje imyanya ibiri naho pr nayo yatakaje umwanya umwe aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku matora kandi urwaruka rwaratoye babiri bazobaserukira mu nama nshingamateka ayo matora yakurikiranywe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
kamanzi erineste ijana na mirongo ine n'icyenda iriho clarisse ijana na cumi n'umunani kayirebwa eriane cumi n'icyenda
uhagarariye umugwi w'igihugu hujejwe amatora ariko arasoma ibyavuye mu matora y'abadepite babiri baserukira urwaruka abakandida mirongo ibiri na batandatu nibo bitoje inyuma y'amatora amazina yaje imbere ya bose n'aya kamanzi ernest umusore wo mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajepfo na maniriho clarisse umwigeme aturuka mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bose banse kugaragaza umunezero bafise imbere y'uko umugwi w'igihugu ugaragaza ibyavuye mu matora ku rwego rw'igihugu uretse ko perezida ataratangaza ntumvise ko perezida atari yabitangaza ni ukuri ntabwo nabikora batowe n'abaserukira urwaruka kuva mu mirenge no mu turere mirongo itatu tugize igihugu bagera ku majana abiri na mirongo ibiri na batatu mu gihe abategerezwa gutora bari amajana abiri na mirongo itanu n'indwi bisigura ko ayo matora yitabiriwe ku bice birenga mirongo umunani na bitandatu ku ijana abo batumye abo batoye kuzobashikanira ijwi hejuru ku kibazo c'ubushomeri inda zitifujwe mu bana b'abakobwa n'ibindi abakobwa dufite ikibazo cy'inda zitateguwe hano hanze usanga abakobwa batwara inda zitateguwe ni ukubagira inama ikindi mu iterambere y'umukobwa akumva ko ashoboye agakomeza gutanga ibitekerezo bizatuma urubyiruko rubasha kuba mu nzego zifata ibyemezo n'umubare w'urubyiruko duhagarara mu nteko ishinga amategeko ukaba wava kuri babiri ukaba wagera no kuri batanu biramutse bikunze nibura buri ntara ikagira umudepite w'urubyiruko uyihagarariye ubushomeri butwugarije ndetse n'ibiyobyabwenge n'inda zitateguwe ni inzitizi ku iterambere kuko urubyiruko rwinshi rugenda rukishora mu biyobyabwenge rukabura umwanya wo gutekereza ibyaduteza imbere abandi bagaterwa inda bakiri abangavu ugasanga umwanya mwinshi bawumaze bajya kwita ku bana ndetse abana bajya no kungana bagata amashuri n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo cyane cyane ku bintu bijyanye no guhanga imirimo abana b'abanyeshuri batoya barumuna bacu twifuza yuko bashyiraho nibura amategeko abereye uburezi kugira ngo ireme ry'uburezi mu rwanda ribashe kuzamuka abo mu karere ka kayonza bobo bafise umuti w'ubushomeri twebwe tugiye kwiha gahunda cyangwa se twihaye gahunda yo kwihashyira mu matsinda bakazatuvuganira hakaboneka inkunga zizamura urubyiruko zigaca mu matsinda hanyuma urubyiruko rudafite akazi rukabasha kwibonamo kandi rukiteza imbere abo mu karere ka nyabihu nabo bafise ibindi bibaraje ishinga imihanda kaburimbo hari imihanda iyi ngiyi isanzwe y'igitaka imwe ikorerwa na vup ariko by'umwihariko baduhaye kaburimbo inyura mu mavene nk'uko za musanze zimeze cyangwa hano i kigali byaba byiza kurushaho irambona liberata aserukira uwo mugwi w'igihugu yabwiye ijwi ry'amerika ingene ayo matora yagenze muri rusange byagenze neza kuko wabonye ko baje ari benshi baratora mu ituze umutekano wari wubahirijwe kandi ubona abatora indorerezi abanyamakuru mwese mwabibonye amatora yagenze neza ariko nta waje atujuje isabwa byose byari byuzuye nta- nta kidasanzwe cyagaragayemo abatowe baje kwiyongera ku bandi mirongo itanu na batatu batowe kuri uyu wa mbere baserukira imigambwe n'abigenga abagore mirongo ibiri na bane batowe kuri uyu wa kabiri hamwe n'umwe aserukira abafise ubumuga bose hamwe bakaba mirongo umunani umugwi w'igihugu ujejwe amatora uvuga ko n'aho ibiharuro byose bitaraheza kwegeranywa ivya mbere vyerekana ko umugambwe uri ku butegetsi fpr uza imbere n'ibice birenga mirongo irindwi na bitanu kw'ijana pierre clavin nkuru i kigali ko bw'ijwi ry'amerika tuve mu rwanda tuje mu burundi hari imisoro yo mu ntara ya kirundo iherutse kwirukanwa mu gisirikare yagirizwa kuba yarabeshe ubwoko bwayo uno munsi isaba kurenganurwa yemeza ko ubwoko batanze ari bwo buramatari w'intara ya kirundo avuga ko intonde z'abasavye kurenganurwa zarungitswe ku babijejwe akabasaba kurindira inyishu imikangara iheruka gutora ibibazo biha uburenganzira bwo kwinjira igisirikare imaze hafi amezi abiri itanguye imyimenyerezo mu bamenye ivyo bibazo mu ntara ya kirundo ku rwego rw'abasirikare bato bato bariko bagirira iyo myimenyerezo mu ikambi ya mwaro ni muri uwo mugwi havuyemwo abirukanwa bagiriza kwiha ubwoko badafise aba bagirijwe ko bigize abatutsi kandi ari abahutu iyamara bo barabihakana twagize nk'uku haheze nk'indi nka zitatu dutanguye akazi tubona baradusomye ku mandaseye nyine akitwa ibintu bya foromasiyo aho imwara twumva aradusomye ngo ngo abantu abanaba ngo bivye ubwoba ariko nyine tugwa mu gahundwe kiye bambesheye ngo nandikishije umuhutu kandi njyewe ngenda kudepoza ku ntara navuze ko ndi umututsi basha umuntu acamara ngaho iminsi ngaho iminsi itatu yose arayimara adakora akazi iminsi itatu iheze baratwuriza imodoka nyine ya gisirikare dushyira ku ntara bambwiye ngo nabeshe kuko ndi umu- ndi umuhutu kandi ndi umututsi atitubwiranye tuca turavamo umwambaro wawe batwangimbetse w'igisirikare yagize- imwambaro- impuzu ya gisirisi tuca turazikura tuca twambara nyine impuzu za gisi- za- za gisivili hari n'abandi tutashoboye kubonana ngo tuvugane kuri mikoro bavuga ko bagirijwe kwiyita abahutu kandi ari abatutsi aba nabo nyene bakomeza kwemeza ko ubwoko bwabo ari ubw'abahutu bandikishije uyu we avuga ko atigeze amenya se we amubyara akavuga ko yihitiyemwo ubwoko bwa nyina agasaba ko atawo bumukurako twaravuye nyine turi muri tuvuye muri siporo muri tagitike hama baca batubwira ati rasambire ma mwese nimutonde pare province turatonda pare province hanyuma rero ti tujya tubasomera abantu babeshe ubwoko bace bataha baradusoma bahereye ku ntara nyine twese mu kintu dusanga turi abantu 27 mama n'umututsi papa nawe ntawe nigeze mbona kuva nakavuka ubwoko ni je nabwiyumviriye kubera ntigeze mbona papa nta n'uwabayeho yaciye amwihakana umva nti- sinemewe neza n'amategeko ncangira ku bwoko bwa mama nyine baba abirukanwe bagizwa kwita abatutsi canke kwita abahutu barasaba kurenganurwa yamara icizere ni gike kubera bamaze gusubirizwa harimo abantu dushobora kuba twararenganijwe ubwoko nk'umuntu atabeje bisaba yuko by'ukuri iyo iyo rekarama agasubirayo akabandanya agakora turimo turaraba ukuntu barimo baradusubirira bamaze kugenda ku kazi ndibazanyika tucaba tutigiye natwe no turekarama vyo bipfa busa cyo ukuntu ndabibona bamaze kuza abo baramparasa bamaze kuza nta kundi vyogenda nyene vyamaze gushika nashatse kumenya ko abirukanwe bose boba bavuga ko babeshewe abasaba kurenganurwa barafise ico babivugako harimwo abantu bashobora kuba barakoresheje amanyanga kugira ngo bi- binjire gusa nje sinumva nk'ukuntu wewe ugenda kudepoza wovuga ubwoko bwawe hagera ibintu nk'ibi bakaca ba- bahindura ubwoko none nk'ubu wavuze ugenda kudepoza wavuze kuri umu- kuri- kuri umututsi ukaca usanga baraguhindura ubwoko ngo uri umuhutu n'ibyo bintu basumva byu- byoba byumvikana birashika hakabaho ababeshe mugabo naho biru yego kukaba nkako harimo ababeshe n'abandi batabeshe abiyandikishije mu gisirikare mu ntara ya kirundo bakigwa n'ababoneye izuba muri urwo rwego bo mu ikambi ya kirundo twaciye ku barongoye iyo kambi kugira tumenye uko ico kibazo cabo birukanwe cifashe mu burongozi bw'iyo kambi babwije irya amerika ko intara ariyo ifise ico kibazo mu minwe Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko bakiriye abashoboye gushika kare gusaba kurenganurwa uyu mutware akavuga ko intonde zabo n'ivyo basaba kurenganurwamwo vyamaze kurungikwa ku babijejwe akabasaba kurindira ikizovamwo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tukiri mu burundi kandi abagize inama mpanuzwa jambo z'amakomine mu gisagara ca bujumbura baridoga ko amakomine yabo adafatwa nk'ayo mu gihugu hagati ko mbere ubushikiranganji yegukira butayakorera ko amasuzuma umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwegereza iterambere abanyagihugu avuga ko ivyo bidakorwa kuko ayo makomine atagira ubwigenge mu by'ubutunzi inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka patrice sabukwigura ni umwe mu bari mu manama mpanuzwa jambo y'amakomine ya nahangwa mukazana muha ya meri ya bujumbura bidogera uko amakomine yabo yifashe uwo yatowe muri komine mukaza ashikiriza ko atamasuzuma akorwa n'ubushikiranganji bujejwe kwegereza iterambere abanyagihugu kuri ayo makomine nk'uko bikorwa ku yandi makomine y'igihugu igikorwa kiba uko umwaka utashe ndabisuzumye nk'imyaka nk'ibiri ni uko iyo bari barasuzuma ayandi makomine yose yo mu gihugu ikomine zitatu zo mu gisagara ca bujumbura zozo ntizisuzumwa ko biranababaje iyo wumvise ngo komine busiga yabaye iya mbere hanyuma komine mukike yabaye iya nyuma mugabo warindira urutonde rwa komine muha rwa komine mukaza rwa komine ntahangwa ukarubura ico kibazo kirazwi muri ubwo bushikiranganji nk'uko vyemezwa n'umuvugizi wabwo bartazar niyonzima yabwiye ijwi rya amerika ico biva ko kugira amakomine atatu yo mu gisagara ca bujumbura ntakorwe ko amasuzuma si ngaha mu burundi gusa ibisagara vy'imirwa mikuru amakomine abigize kenshi usanga afise uko atunganijwe bitandukanye n'amakomine ya ruguru mbere no mw'ibwirizwa rigenga amakomine birimwo aho bivugwa yuko amakomine y'igisagara ca bujumbura ategerezwa kuba atunganijwe ukundi yisa rero nico gituma tudashobora nko kuvuga yuko twoja gusu gusuzuma amakomine y'igisagara ca Bujumbura kuko ntafise ubwigenge ku bijanye n'uburyo ico nico kibazo nyamukuru kihari kuko afise ubwigenge ku bijanye n'itunganywa ry'intwaro ariko ntafise ubwigenge ku bijanye n'uburyo abagize amanama mpanuzo jambo y'amakomine atatu agize igisagara ca Bujumbura bavuga ko bafise amakenga Patrice Sabukwigura yabwiye ijwi rya amerika ko ayo makomine ashobora kuba ya nyuma mu iterambere hamwe atagihindutse iyo isuzumwa ritabaye hariho vya miliyoni amajana atanu baha mu makomine yose y'igihugu zitegerezwa gukoreshwa hariho intwari ibereye itegerezwa kuba mu ikomine iyo ariyo yose uretse n'ayo babaha nk'imfashanyo hariho n'ayandi nabo bironderera kuko nabo barafise aho ububasha bwabo bugarukira mu kurondera amafaranga barafise aho bageza mu gutegura imigambi y'amakomine barongoye mbere birashika ko n'amanama y'amakomini ayo manama aba gake canke ntanabe ni ukuvuga yuko ivyo vyose bagiye kubiraba n'ingene amafaranga muri rusange akoreshwa ingene intwari ikora muri rusange ndafise amakenga ko boheza basanga aya makomine yo mu gisagara ca bujumbura ahakwa kuba ya nyuma ubuvugira ubushikiranganji bwo kwegereza iterambere abanyagihugu baratazaro niyo nzima ntakana ibivugwa na sabukwigura aremeza ko kudasuzumwa kw'ayo makomine yo mu gisagara ca bujumbura bituma aba ya nyuma mu iterambere avuga ko ari umurwi uza warashinzwe kugira utorere umuti ico kibazo akizeza abari muri ayo manama mpanuzwa jambo y'ayo makomine yo mu gisagara ca bujumbura ko mu minsi ya vuba gishobora kuva mu nzira mukaba mwumva yuko ibikorwa vyo biriko birakorwa hanyuma tukaba twiteze yuko muri iyi minsi iza niyo bamara kwerekana ingene amakomine ategerezwa kuba yatunganijwe ku bijanye n'uburyo no kwitoreza uburyo kuko nico kibazo nababwiye kihari niho tuzoheza rero tukaca tugira duti reka tuyashire ku rugezo rumwe n'ayandi makomine kuko ni umwitwarariko twe dufise mu bushikiranganje kubona hari amakomine tudashobora kuba dukorera ivyo ayandi ariko arakorerwa kandi yategerezwa kuba yose ku rugezo rumwe bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika ubu nawe ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwaho na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza senateri w'igihangange john mccain wo muri leta zunze ubumwe za amerika yaratabarutse yazize kanseri yo mu bwonko yari afite imyaka hafi hafi cyane mirongo inani n'ibiri y'amavuko yari muntu ki nibyo tuganiraho muri make cyane john mccain akomoka mu muryango w'abasirikare bakuru bo mu ngabo zirwanira mu mazi nevi sekuru na se bombi bageze ku ipeti rya mirala ni ukuvuga ipeti risumba ayandi john mccain nawe yakurikije umurage wabo ajya muri nevi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe yarwanye muri vietnam yahabaye imfungwa y'intambara imyaka irenga itanu agaraguzwa agati buri munsi yahakuye ubumuga butigeze bukira yasezeye igisirikari afite ipeti rya navy captain ringana n'irya colonel kuva ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu kugera ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi john mccain yabaye depite mu nteko ishinga amategeko congress naho guhera kuri iyi tariki ya gatatu y'ukwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi kugera atabarutse yari senateri muri congress yari perezida wa komite ya sena ishinzwe ibya gisirikari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yahatanye na barack obama mu matora y'umukuru w'igihugu aratsindwa john mccain amaze kuryamira ukuboko kw'abagabo ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa cyashakishije uwayoboraga gereza mccain yafungiwemo muri vietnam uyu mukambwe w'imyaka mirongo inani n'itanu tran trong duyet yabwiye afp ko mccain yari umuntu ukunda igihugu cye atava ku izima si we wenyine wemeza ko john mccain yashyize buri gihe igihugu cye imbere y'ibindi byose abantu b'ingeri zose hano muri leta zunze ubumwe za amerika niko bazi kandi bavuga john mccain usibye abirabura bamwe na bamwe ikinyamakuru politiko cyagiye kubashaka muri leta ya arizona mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika john mccain yari abereye umwe mu basenateri bayihagarariye i washington oscar tilman yahoze ayobora umuryango naacp national association for the advancement of colored people ishyirahamwe riharanira guteza imbere abirabura muri arizona yabwiye politiko ati umubano wa mccain n'abirabura ni zeru nta kintu cyacu na kimwe nigeze mubonamo buri mwaka twaramutumiraga ariko ntiyigeze aza na rimwe uretse mu miryango iharanira uburenganzira bw'abirabura no mu banyemari b'abirabura niko bamuvuga ron basby wo mu rugaga rw'abacuruzi b'abirabura muri arizona yemeza ko john mccain atigeze abasura na rimwe ariko hari abandi birabura bo muri arizona bavuga ibitandukanye art moble ni umunyamakuru uzi john mccain imyaka na myaka yemeza ko john mccain yamye abana kandi afasha abirabura b'ingeri zose yitangaho urugero ati nashatse gushinga radiyo ya mbere na mbere y'abirabura mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri hano iwacu ariko igisirikare cyarantambamiye bikomeye kivuga ko imirongo yacu izajya ihungabanya itumanaho ryabo john mccain yarantabaye abyinjiramo mbona uburenganzira bwo gutangiza radiyo yanjye na n'ubu irakora ijwi rya amerika uko bimeze kose igihugu cyose kivuga kandi cyemeza ko john mccain ari intwari y'igihugu yeguriye ubuzima bwayo bwose leta zunze ubumwe za amerika abanyapolitiki by'umwihariko bo bashyira imbere amatwara ye yo kubaha abandi n'ikinyabupfura mu bya politiki ibintu bidakunze kugaragara kuri bose urugero mu bihumbi bibiri n'umunani john mccain nyine murabizi yahiganwaga na barack obama mu matora y'umukuru w'igihugu rimwe arimo aganira n'abayoboke be umutegarugori umwe afata mikoro umutegarugori w'umwera ati sinshobora kwemera barack obama kuko ari umwarabu john mccain yarayimushikuje amubuza gukomeza igitekerezo cye aramubwira nk'umwigisha ati madamu ibyo si byo na gato si byo obama ni umugabo wiyubashye ni umunyamerika ko tudahuje ibitekerezo nicyo cyonyine kituraje ishinga muri ibi turimo icyo gihe hari igice cy'abanyamerika benshi babera bemezaga ko barack obama atari umunyamerika ko atavukiye muri amerika ko atari umukirisitu ahubwo ko ari umwarabu kubera rimwe mu mazina ye hussein nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane murakarama
murakoze tomasi kuri icyo kiganiro aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri mikoro You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.